Hii ni Radio Iswida Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na fidel niyo ngabo mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amashyirahamwe atandukanye y'abanyekongo yakoraniye mu gisagara ca kivu avuga ko inteko zarungitswe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika mu buseruko zitegerezwa kugarukana umutekano muri ako karere cyangwa ngo zigasubira mu bihugu byazo twasabye hasere ndetse na senere kugira ngo bashobore kwicara kugira inama ishobora guhuza bamwe mu barongozi b'abaserukizi ba leta basanzwe bakorera ngaha muri micungararo ndetse n'abasanzwe bafasha mu by'impunzi uwo ni umunyekongo ari mu ishyirahamwe amka kongo muri mari abasirikare ba leta cumi na bane biciwe mu bitero by'intagondwa abashikiranganji b'imigenderanire b'ubufaransa n'ubudagi bari mu rugendo muri etiyopiya mu ntumbero yo gushyigikira amasezerano y'amahoro aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagira aho mujani mu kanya gato aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi muri mari abasirikare ba leta cumi na bane biciwe mu bitero by'intagondwa ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi umuvugizi w'ingabo za mari colonel suleiman dembere mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko abasirikare babo baguye mu bice bibiri bitandukanye ariko bisa neza neza kandi byabereye icyarimwe hagati no hagati mu gihugu imodoka zabo zari zitwaye abasirikare zabanje gukandagira imitego y'ibisasu biraziturikana hakurikiyeho imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'intagondwa zari zabateze ibyo bico abasirikare cumi na bane ba leta babiguyemo abandi cumi na babiri barakomereka ku rundi ruhande koronel dembere avuga ko bishe abaterabwoba barenga mirongo itatu muri iyo mirwano mari ni kimwe mu bihugu by'akarere ka sahel bihora mu ntambara n'imitwe ishamikiye kuri al qaida n'umutwe wa leta ya kisilamu intambara zimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi
urakoze thomas kuri iyo nkuru abashikiranganji b'imigenderanire b'ubufaransa n'ubudagi bari mu rugendo muri etiyopiya mu ntumbero yo gushyigikira amasezerano y'amahoro ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi umufaransa-kazi catherine corona unafite mu nshingano ze ibirebana n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi na mugenzi we w'ubudage madamu analena berbok bageze addis abeba none bazahamara iminsi ibiri bakihagera bagiranye inama zitandukanye na minisitiri w'intebe abiy ahmed na perezida wa repubulika ya etiyopiya umutegarugori saleh wok zewede bagomba kandi kuganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'uw'ubutabera ba etiyopiya abayobozi b'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ariko ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa dukesha iyi nkuru ntigisobanura niba bazahura n'abayobozi b'intara ya tigreya madamu corona yanditse kuri twitter ko uruzinduko rwabo rugamije gukubita ingabo mu bitugu urugendo rw'amahoro hagati ya guverinoma ya etiyopiya n'inyeshyamba za tigreya rwatangiranye n'amasezerano yo guhagarika imirwano impande zombi zashyizeho umukono mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize nyuma y'intambara yari imaze imyaka ibiri naho madamu berbok nawe akoresheje twitter avuga ko bashaka gukomeza guha intege ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'uburayi
tugushimire kandi thomas Cameroon yarekuye abakozi batanu b'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF yari yafunze ibagiriza gushigikira abaharanira kwiyongora ku gihugu ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nazwe ishami ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres ariyo MSF mu mfunyapfunyo ryatangaje ko ryakiriye neza irekurwa ry'abakozi bayo batanu bari bamaze umwaka bari mu mvuto aba bagirizwa gushigikira abo mu gice ca Cameroon gikoresha icongereza batikoza ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa aha mukamenya ko kameruni ifata abakoresha ururimi rw'icongereza bashaka kwiyongora ku muce w'abakoresha igifaransa nk'abarwanyi msf naho ishimire kurwa ry'abakozi bayo yavuze ko hataragera ko isubira gukorera mu bumanuko bushira ubuseruko bwa kameruni iryo shirahamwe ry'abafaransa ryahagaritse ibikorwa muri ico gice muravyibuka inyuma y'ipfungwa ry'abakozi bayo ico gihe ryasiguye ko rikinjuye ku mvo z'umutekano ryemeza ko utari ukwiye bitewe n'ubwoba abakozi baryo baterwa ku rubuga Medecins Sans Frontières ariyo MSF mu mpfunyapfunyo ikizeza ariko ko iriko ikora ibishoboka vyose kugira ngo yumvikane na leta ya Kameruni ingene yo koroherezwa mu gusubira gukora ibikorwa vy'ubutabazi ku banyagihugu ku rundi ruhande ariko leta ya Kameruni yongeye kugabisha amashirahamwe yigenga yagiriza gukorana nabo yita abarwanyi twibutse ko igisirikare ca kameruni kigihagarika abakozi ba msf mu kwa cumi na kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe cabajijije gutwara mu muduga wabo umurwayi yari yakomerekejwe n'amasasu ico gihe igisirikare ca kamerune cemeza ko uwo murwayi wo mu ruhande rw'abakoresha icongereza bipfuza kwiyongera muri kameruni yari umurwanyi
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na diane nininahazwe bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini impunzi zo mu ikambi ya rusenda muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zibangamiwe n'umutekano muke ubandanya kugaragara muri iyo kambi izo mpunzi zivuga ko abantu bitwaje ingoho bataramenyekana bamaze iminsi ibiri binjira muri iyo kambi bakarasa amasasu ndetse bakanasahura impunzi amafaranga yazo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari buvira izi mpunzi zivuga yuko ayo masasu yumvikanye mu ijoro ryo ku itariki icyenda ndetse no muri iri joro ryakeye yarasiwe muri village ya kane iya cumi na rimwe ndetse n'iya mirongo ibiri na gatanu aho abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi barasa amasasu bambura zimwe mu mpunzi amafaranga ndetse bafata n'umugore umwe ku ngufu zimwe muri izi mpunzi zerekana ko mu ijoro ryakeye abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu nkambi banyuruza uwahoze ari umuyobozi wa village ya mirongo ibiri na gatanu ariko ku bw'amahirwe aza gutabarwa n'abapolisi bashinzwe gucungira impunzi umutekano hariya mu village ya cumi na rimwe baraje batera umutama ari aho bamutazira depite baramwibye byose mbere bagira ko baramukubaguriye n'umudamu n'ubu ari mu bitaro by'inundu mw'iri joro naho ryaraye rikeye uwahora ari de village wa mirongo ibiri na gatanu bamusanze muhira baramutwara barabamuboshe iyo igipolisi kitatabara n'ubu ngira ntabarabonekana uyu mutekano muke uterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kwinjira mu nkambi ya rusenda uteye impunzi zo muri iyi nkambi ubwoba kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe naho abantu bitwaje ibigwanisho bakunze kwibasira iyi nkambi si ubwa mbere bibaye kuko no mu myaka iheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe harabaye ikibazo cy'umutekano muke baraharaza barinjira bitwaje ibigwanisho mu ikambi barica impunzi imwe yarapfuye baranyaga ni bitungwa twari dutunze hano mu ikambi bari bafite inka ziratwagwa rero turanahungira ku biro bikuru bya komisiyo igejwe impunzi niho twari turi turamara ikiringo kitari gito twataye amazu tubamwo kubera iki kibazo cy'umutekano muke kiri muri iyi nkambi hari zimwe mu mpunzi zigera ku icyenda zavuye mu mavilaje zari zikambitsemo zijya gukambika ku gipolisi bitewe n'uko zitinya ko zishobora kwicwa n'abo bantu bitwaje ibigwanisho ni ukuvuga ubwo badufise n'uko baduhiga nk'abahiga ibikoko kuko urabona nk'aha ku gipolisi twatangiye ko hararatura abantu batatu ubu tugeze mu bantu bashyika icyenda kandi urabona baguma bongezeka ku munsi ku munsi kuko urabona nko muri iyi minsi ibiri honyine n'ibibaye bitera ubwoba abantu izi mpunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda zishimangira yuko uyu mutekano muke wongeye kugaragara muri iyi nkambi ushobora gutuma imirimo yabo y'ubuhinzi bakoreraga hanze y'inkambi idindira bitewe n'uko abateza umutekano muke bava hanze y'inkambi ubuzima bwinshi abarefije bafise bwarondererwa inyuma y'inkambi iyo amasasu avuze ntibasubira gusohoka baca bicaraho inzara mu bana abagore n'abana baca bagira ikibazo gikomeye cyane iranzi olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda avuga yuko iki kibazo cy'umutekano muke wongeye kugaragara muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu bakigejeje mu nzego zitandukanye zirimo na haseri twasabye haseri ndetse na seneri kugira ngo bashobore kwicara kugira inama ishobora guhuza bamwe mu barongozi b'abaserukizi ba leta basanzwe bakorera ngaha muri iyo micungararo ndetse n'abasanzwe bafasha mu by'impunzi kugira bashobore kugira umubonano wabo ku kibazo gifatiye ku mutekano muke umaze iminsi bigaragaza hano twavugishije umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya rusenda didier numbi wa numbi ntibyadukundira kuko yatubwiye ko bakiri mu nama nk'uko bigenda bigaragara mu maraporo y'amashyirahamwe atandukanye yerekana yuko mu karere ka fizi ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo kaba imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani yicara yica abantu ikanyaga amatungo igafata abagore ku ngufu ndetse igashimuta n'abantu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
uraneberara igira hirya ariko madamu hirwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ubuse kase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Royal.
Leta y'ijwi rya Amerika i Washington DC abategetsi b'ibihugu vya leta zunze ubumwe za Amerika Canada na Mexique baremeza ko inama yabahuje ku wa kabiri w'indwi yarushijeho gutsimbataza ubufatanye mu karere abo bategetsi babitangaje inyuma y'inama y'iminsi ibiri yabahurije mu gihugu ca Mexique ni inkuru y'ijwi rya Amerika twasomewe na Temistocle Mutijima muri iyi nama y'abayobozi b'ibihugu bya amerika ya ruguru aribo justin trudeau minisitiri w'intebe wa canada andres manuel lopez obrador perezida wa mexique ndetse na joe biden perezida wa amerika bemeranyije gushimangira imibanire mu by'ubukungu muri ibyo harimo no kongera ibicuruzwa mu karere kimwe no kongera umusaruro w'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nyuma y'inama yamaze amasaha abiri ibera ku ngoro y'umukuru w'igihugu wa mexique perezida biden yavuze ko ibyo bihugu uko ari bitatu ari abafatanyabikorwa nyakuri umukuru wa amerika yagize ati dukomera kandi tukamera neza kurushaho iyo dufatanyije ibihugu byacu byose uko ari bitatu kandi dufatanyije twageze ku bihambaye nyuma y'inama iheruka kuduhuza twigira hamwe uko twarwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'uko twakongera ubushobozi bwacu mu gukemura inzitizi zibangamiye ubuvuzi rusange mu rwego rwo gushora imari no kubaka abakozi b'ikinyejana cya makumyabiri na kimwe aba bategetsi kandi baganiriye ku kurwanya imihindagurikire y'ibihe ku kibazo cy'abimukira n'iyinjizwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge ku mupaka leta zunze ubumwe za amerika ihana na mexique bwana lopez obrador perezida wa mexique yavuze ko igihugu cye kizafasha amerika mu kurwanya icuruzwa ry'ikiyobyabwenge cya fentanil kimaze guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'abanyamerika uyu kandi yasabye mugenzi we Biden gusaba inteko nshingamategeko ya Amerika kwemeza impinduka zijyanye na gahunda y'abinjira n'abasohoka mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abanyamegizike babarirwa muri za miliyoni bamaze igihe muri leta zunze ubumwe za Amerika nta byangombwa bagira perezida wa Mexique yavuze ko ibijyanye n'abinjira n'abasohoka ari imwe mu ngingo baganiriyeho cyane muri iyi nama abategetsi bose uko ari batatu bongeye gushimangira ubushake bagaragarije i Los Angeles mu mezi atandatu ashize ubwo bemezaga inyandiko bahuriyeho ku bijyanye no kurinda uburenganzira bw'abimukira harimo no kwagura inzira z'amategeko yerekeranye n'abinjira n'abasohoka ingamba z'imikoranire zitandukanye no kurushaho kuziganiraho hagati yabo ubwabo ari nako baziganiraho n'abaturage b'ibihugu byabo perezida Biden wa Amerika yagize ati kandi impamvu iyi nama uyu mubano w'ibihugu byacu uko ari bitatu utanga umusaruro cyane ni uko dusangiye icyerekezo kimwe cy'ahazaza gishingiye ku ndangagaciro zimwe umusaruro nyamukuru wavuye muri iyi nama ni ukurushaho gukorana hagati y'ibihugu byose uko ari bitatu intego ikaba kurushaho kugira amerika ya ruguru igihangange mu bijyanye n'ingufu no kumva ko byose bikeneye gufatikanya mu micungire y'umubare w'abimukira ukomeza kwiyongera ku mupaka amerika ihana na mexique ari nako bihangana n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nubwo habaye ibiganiro bikomeye kandi by'ingenzi inzobere ntizitungwe no kuba nta tangazo na rimwe rikomeye ryatangajwe ko ryabivuyemo bwana andrew rudman umuyobozi w'ikigo mexico center yabwiye ijwi rya amerika ko izi nama z'impande eshatu ari gakeya zibyara amatangazo cyangwa imyanzuro ikomeye kubera ko ibibazo aba bategetsi baganiriyeho bitagutse gusa ahubwo binariho kuva kera uyu ati nibwira ko bidatunguranye kuba nta tangazo rikomeye ryasohotse mu byo batangaje cyangwa se mu kiganiro n'abanyamakuru gusa ntekereza ko kuba barabivuzeho kuba bahura mu buryo buhoraho kandi bakabasha kugaragaza ibyo bashyize imbere ku butegetsi bwabo bazakurikirana mu mwaka uje ibyo ni ingenzi ibiganiro by'impande zombi amerika na mexique byabaye ku wa mbere byibanze ahanini ku kibazo cy'abimukira imihindagurikire y'ibihe ibibazo by'ubuhahirane n'iby'inganda aho perezida lopez obrador nk'utegeka igihugu cyakiriye inama yasabye ko habaho kwihuza kurushaho ku rwego rw'umugabane wose mexique yizera ko ishobora kungukira mu guhuza ikorwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bicuruzwa bibarirwa mu magana bwana lopez obrador yagize ati iki ni cyo gihe ngo twiyemeze kuvanaho uku gutererana uku gusuzugura kandi uku kwirengagiza amerika y'epfo na karayibe bihabana na politiki y'imibanire myiza nka ba rurangiranwa b'ubwisanzure n'ubwigenge nibitangirire kuri mwe kubera ko nta wundi mutegetsi wabasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga ibihugu byose uko ari bitatu byemeranyije kurwanya ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge byaciwe bihanahana amakuru ku binyabutabire byifashishwa mu kubikora byemeranyije kandi kugabanya ikigero cy'imyuka ya gazi metane yoherezwa mu kirere niburaho cumi na gatanu ku ijana bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ugereranyije n'uko ibintu byari byifashe mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ikindi byemeranyijeho nk'uko ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ibi bitangaza ni ugushyiraho urubuga rugamije korohereza abimukira kwinjira mu bihugu bya Mexique leta zunze ubumwe za Amerika na Canada hisunzwe amategeko nyuma kandi perezida wa Amerika Biden yatangaje ko azasura Canada mu kwa gatatu k'uyu mwaka
radiyo ijwi rya amerika washington dc inshuti mukurikirana ibiganiro byacu nashaka ndabatumire mukurikirane ikiganiro muri sanga cyahise uno munsi mu kanya gaheze muje rero ku mbuga zacu kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook kuri instagram na youtube mushobore gukurikirana abatashoboye kuronga akanya ko gukurikirana icyo kiganiro kikaba cyari cyerekeye ibyo twavuze ko igenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenywe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi aravuga ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi nimutangwe rero abatashoboye gukurikirana ico kiganiro mu gihe cyariko kiraba muje kuri izo mbuga zacu murashobora kuyikurikirana radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa kane w'indwi irangiye papa benedicto wa cumi na gatandatu yarashinguranywe iteka ivatikano mu butaliyano yitavye imana mu mpera z'umwaka uheze afise imyaka mirongo icenda n'itanu ugushingurwa kwiwe kwaranzwe n'ibitandukanye birimwo bimwe mu bikoresho mu bisanzwe umupapa ashingurwana ariko we atafubwe atashinguranywe bivuye kuko yitavye imana atakiri muri ayo mabanga naho yari acitwa papa ivyo atashinguranywe ni ibihe insiguro zo kutabishinguranwa ni izihe ivyo bibazo biri mu vyo mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yabajije Padiri Steve Mike niyo nkuru ari mu bapadiri bagiye gushingura Papa Benedicto wa cumi na gatandatu i Vaticano Papa Steve Mike aratangura arangurira ubutumwa bwiwe ipari mu Bufaransa ariko akurikirana amashuri yo ku rwego rwo hejuru mu nyigisho ndoramana yashinguwe nk'umupapa ariko hari ibintu batashizeho kuko siwe yari umupapa atwara wari uwunye icya mbere mu nyambara bami z'umupapa hariho agatisho karenga ko hejuru bita pariyoma ni agahuzu eh, bashira ku bitugu vy'umwepiskopi w'i roma hamwe n'abepiskopi bakuru bo mu badiyoseze papa benedicto ntiyahambanywe n'iyo pariyomu kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i roma mm mbere ubwa kabiri ntiyahambanywe impeta yiwe y'ubupapa ico bita anodipeshore impeta y'umurovyi ntayo yari afise icya gatatu atari afise eh, ni uko atahambwanye n'ibirato bitukura muravyo yari afise ibirato eh, bisanzwe vyirabura kuko ibirato bitukura naho papa francisco atakivyambara nivyo vyahora biranga abapapa kuko eh, ni- ni- ni- bitukura kubera ya, ya wa mutima wo kwitanga wo kwiheba wo gupfira ibanga yewe yewe yahambanye eh, ivyo birato bisanzwe atari ibirato bitukura kuba Ikindi, atabihambanywe yeah.
kuba atabihambanywe ni kubera ko atakiri atagitwara atakiri atagitwara
Eh, Eh, mhm.
ni- ni- ibyo byose birafise insiguro yabyo ni uko bahanze umupapa yahoze atwara mugabo ubu si wagitwara kugira ngo abisigure neza ni kuko umwami i- yoba ahamvye uwari imbere yiwe imbere gatoya umva rero uwo yahoraho baca bamwaka ibimenyetso by'ubutegetsi ikindi atahambanye naco ni inkoni y'u- y'u- y'ubwepiskopi bw'i roma kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i roma yam- yari ameze nk'umwepiskopi yapansonye murazi yuko yari amaze hafi imyaka cumi aba ahantu i vatikano muri monastere umva rero iyo nkoni ntibayimuhambaye ntayo- ntayo mwabonye yego murakoze tubanze Ahubwo- dufate pasteur kundi murongo wa telefone pasteur uratwumva ndiko ndabumva uherereye he jewe aho mperereye ni mu gihugu cya uganda Eh, ikibazo nari mfite nicuri mupapa bikiranye ingene yashinguwe yashinguwe mu buryo eh, bubayabaye nararabye n'irya terekeye yiwe cyane cyane kubera iki bamushize muri irya terekeye isanzwe nk'iy'abantu bato bato ni kubera iki byasanzwe kujya papa benedicto we nyine ubwiwe niwe yasabye by'ukuri yuko bagira ibintu bibayabaye ica kabiri mwomenye nuko nibwo bwa mbere ahambye uwundi yamu- y- yasubiriye Ah, hanyuma um, ko yoba yahambwe aho paulo wa kabiri yari ahambwe ah, biravugwa vyoba ari ivyo canke umva hariho urubanza rw'amaziko mugabo acaja gushingurwa aho papa yohani paul wa kabiri yari yarabanje guhambwa harya nyine niwe yabisabye kandi ni ubucuti bari bafitaniye na yohani paul wa kabiri barakoranye imyaka irenga eh, mirongo ibiri n'itanu hanze aho abantu bari bari ngira ngo si bose bashoboye kwinjira kuko twarabona ku mateleviziyo hari abanyagihugu bari hanze mu bari bahari hariho abari bafise igicapo cari canditseko ngo santo subito ah, bagasigura ko bariko ba- berekana ko bipfuza ko bazoca nabo bamusabira kuba umweranda ivyo hari ibiramara kuvugwa muri ekleziya katolika kuri ico kintu co ko bohava bamusabira kuzoba umweranda mwamenye nuko umwanya wa ekereziya utari cyo kimwe n'umwanya w'abantu abakristu mu by'ukuri nibo bemeza yuko umuntu babona yuko hanze mu byerekeye ubuzima bwiwe asa n'umuntu yagendeye inkuru nziza si ukuvuga ko umuntu kubera yuko yari icyamamare yakoreye cyane ekereziya kumbure baca ba- ba- ubwo nyine mu rutonde rwo- rw'aberanda hariho processus ndende kandi ifata umwanya innocent ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane akabazo kanjye papa benedigito ni iki yasize akoze gitandukanye n'abandi bamubanjirije Eh, ikindi ese kuki papa yitaba imana ntitubone berekana famiye yiwe kugira ngo wenda turusheho kubamenya nk'uko tuba tu- twari dusanzwe tumuzi ikindi papa kugira ngo atorwe ni bandi bagiramo uruhare kugira ngo ajyeho ego reka ntangure kwishyura ku cerekeye umuryango w'umupapa papa kenshi bamutora akuze nagira ndabamenyeshe yuko nko nka papa benedicto wa cumi na gatandatu umuryango wiwe wose usa n'uwaheze kuko bavukana ari aba- ari abana batatu rasingere niwe yari umuhererezi papa eh, benedicto yari afise umu- uwabo mukuru yari umukobwa yitwa mariya hanyuma rero hakaba na mukuru wiwe yitwa yorge naone babaye abasaseredoti binjiye mu iseminari igihe kimwe bakigwa umunsi umwe igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na rimwe haciye rero hafi imyaka ibiri mukuru wiwe yitavye imana hama hagaca imyaka cumi n'ingahe eh, uwo bavukana yitavye imana abavyeyi biwe bari barapfuye hanyuma mwibuke yuko yari afite imyaka mirongo icenda n'itanu ni ukuvuga nta muntu n'umwe w'iwabo asigaye eh, yaba abavyeyi biwe yaba abo bivukana nico gituma mutabona eh, umuryango w'umupapa co kimwe na na na yohani paul wa kabiri umuntu wenyine asigaranye abantu bakeyi b'iwabo ni papa francisco Eh, ejo bundi yagiye kuramutsa eh, um- umukuzi niwe mu mu- mu- musa- eh, afise imyaka miro- mirongo icenda ni ukuvuga yuko nawene tutaravye neza niwe mwenyine asigaranye eh, nawene arashobora ku- ku- kwitaba imana ntavyo twifurije Eh, kenshi batorwa rero baba bapapa bakuze Ah, hanyuma rero bakamara imyaka ari abapapa ku buryo umuryango wabo n'ukuri utaba ubwihari kenshi rimwe na rimwe hari igihe baba bahari kandi murazi yuko ni- ntibarongora nta bana babyara rero eh, abo bivukana rimwe na rimwe usanga baba baritavye imana Mm.
icyo ni ikibazo cya mbere ikindi yabajije umuvukanyi ni bande bagira uruhara kugira mu mu- mu itorwa ry'umupapa Mm.
n'abakardinali nibo eh, baja mu mwiherero ubundi umupapa apfuye acaba iminsi icenda yo kugandara muri iyo minsi icenda rero abakaridinare bo ku isi yose bakaca bakorana ariko mwomenye yuko abakaridinare batarenze imyaka mirongo munani nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutora umupapa ikibazo cya mbere yabajeti rero papa benedicto ni igiki camuranze abandi batakoze ico mwomenye nuko umupapa wese ajana n'igihe ciwe hamwe n'ibiranga ivyo gihe ico gihe rero papa benedicto wa cumi na gatandatu hariho eh, ibintu vyinshi vyabaye mu myaka umunani hafi umunani yatwaye kimwe muri vyo nuko niwe wa mbere yanditse ico bita encyclique kete nyamukuru yandikiye abakristu bose ku vyerekeye urukundo rw'imana kete nziza cane ayandika n'irindi ryerekeye eh, ukwizigira kete ryitwa spesalvi Eh, ni- ni verse yo muri bibiliya yo kwa pawulo ivuga ati eh, twakijijwe mu kwizigira nous avons été sauvés dans l'espérance hanyuma rero hakaba yafashe ingingo nyinshi n'umupapa wa mbere yafashe ingingo ruhasha rwo kugira rwanyi ibyerekeye pedofili niwo muntu wa mbere yahuye n'abari barahohotewe n'abasaseredoti bavuga yuko mu myaka umunani yari papa abapatiri barenga majana ane barirukanywe barashengezwa eh, no mu byerekeye i- i- sentare ku- kubera papa benedicto wa cumi na gatandatu niwe yavuze ati ubu rero ni tolerance zero Yego.
hanyuma yari umupapa wa mbere w'umudagi mu- mu myaka igihumbi ico rero kirakomeye kuko nk'umudagi murazi yuko eh, ibyaranze eh, eh, ubutegetsi bw'abanazi ni umuntu rero yasubije hamwe cane cane cane n'abayahudi abayahudi baranamukunda cane kuko baravuze yuko nka perezida wa israel yaravuze eh, mu itangazo ryo kuvuga yuko bahojeje ekereziya katolika ati papa benedicto wa cumi na gatandatu yari umugenzi wa leta ya israel ni ibintu bitangaje kuko yari umudagi kubera kumbure ahubwo kubera yari umudagi rero yaca yagira yaragiye kubonana cane n'abayahudi yaragiye mu ikambi ryiciwemo abayahudi benshi mu mu- mu byerekeye iby'abanazi ahantu bita Auschwitz umva rero ibyo ni ibintu byamuranze kumbure bitaranga abandi kuko umwe umwe wese afite imya- amadefi yiwe Eh, turihenda cyane mu ku- mu kubatandukanya cyane kuko nibyo bafite umwe umwe wese ukuntu ameze Eh, urabona eh, papa benedicto yari umuntu eh, yivugira make ati wa muntu aza gutamba n'ugwaruka ariko eh, yarakoranyije aba- a- urwaruka rurenga imiliyoni zitatu mu- mu- mu- muri ico bita journée mondiale de la jeunesse ibintu batari bibaze yuko yogize kuko byari bya papa yohani paul wa kabiri ariko mukabona ubunye dufite umupapa aja kuramutsa abantu aja eh, aciye bugufi womengo womengo ni patiri mukuru w'iparuwasi ahantu ni kubera kumbure eh, Yamwuguru, avuye eh.
muri amerika y'epfo bafite iyindi mico yego patiri steve mike murakoze cyane ah, kuduha kano kanya kugira ngo mushobore kudusigurira ibyaranze benedigito wa cumi na gatandatu no kuba mwemeye ku- kwishura ibindi bibazo bijyanye na ekereziya katolika biroranish ku bapapa ejo ijwi rya amerika ntiryongera kubahamagara kugira ngo mudufashe gusigura ibitandukanye bivugwa mu gisata murimwo muze mutwitabe nk'uko mwabikoze yego cyane
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha dushimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru twabashikirije turashimiye kandi alois bigirimana yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye frederic niwe yari abihagarariye kuri mikoro mari kumwe nanje fide niyo ngabo tubashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo muwandanye mwumviriza ibindi biganiro kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika